بسم الله الرحمن الرحيم صحيح آداب الإسلامية كتابك إنك جدأم آداب قد لما فادا كيس جرة آدابني قد لما فادا آداب الحج والعمره naamusawwan hajji itti rarra'u umraatti kararra'u naamusa saddeet qabdi isiini abbaan kitaabaa torba jedhee keessatti saddeet godhe saddeet qabdi kan tokkoffa'aa darsii kalee keessatti qaraane kan lammaffa'a jalqabnee hadiisa duraa qaraanee ha itti aanu raddul madaalimi miidhawwan namaa deebisu miidhawwani raddu deebisu almadaalimi miidhawwan nama miidhan yoo addunyaa namarraa miidhani yoo irdii nama miidhani wama nama miidhan maraa deebisu osoo hajjiin deemnen duratti osoo umraan deemnen duratti duuba ففي الصحيحين بكاري مسلم كيسة قلمي فميجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ميتا nama miidhan takka miidhani ta obboleeysa islaamaa ati miite takka zulumaatun isiin dukkanoowwan namattaati yawma alqiyaamati guyyaa qiyaama'aa keeysatti dukkanoowwan taatiya azzulumu miidhan yoo obboleeysa tokko addunyaa irraa miite yoo irdii isaa miite yoo dhiiga isaa miite dukkanawwan guyyaa qiyaamaa namatti taate tanaaf osoo guyyaan sun hin geenne yeroo ibaadaa gugurduu akka hajjii godhani miidhaa namaa mara ofirraa deebisu rawaa muslimun imaamni muslimnu odeeysee jira في صحيحه صحيحة إساء كيست صحيحة إساء كيست إمام مسلم بن عديس عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أبا ذر ربيني إسرها جالتوتي ربي سرها جالتوتي أبا ذر ران وأديسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبان ذري كوني رسول الرا حديثا أديس رسول الرا حديثا أديس فيما روى والرسول أديس كيستي فيما روى والرسول أديس كيستي عن الله رب الرا تبارك رب قل قل لا وتعالى ألته والرسول أليس رب الرا حديث قدسي كجد موسى حديثني قدسي دا ك رب إلهامة نبي محمد قل إيك قلبي إساكي ستي وان أكنا جئ جئيني نبي محمد جئ في إفبرا كجد وسني دوبا فيما روى والرسول أديس كيستي عن الله رب الرا تبارك قل قل الله وتعالى ربي قلته أنه قال رب جده أنه رب قال جده يا عبادي يا قبرنتي مقا تراحمني رحمني كيس جرو ربي يامي يا قبرنتي يا إني حرمت أنين كن حرامس الظلم ميتا حرامس calaa nafsi lubbuuti yarra nama miidhuu haraamissee jira jedhe rabbi an nama miidhu ifumarratti haraamissee jira nama miidhu rabbalaalamiin wajacaltuhu miidhaa tana taasise wajacaltuhu miidhaa tana taasise beynakum idduu teeysanitti muharraman haraameffamallee taasise idduu teeysanitti illee akkasi walin miine muharraman haraameffamaa taasise haraameffamaa taasiseetiin jira falaa tazaalamuu walin miidhina yaa cibaadii yaa gabarran kiyya walin miidhina falaa tazaalamuu walin miidhina achitti dhaabatti falaa tazaalamuu walin miidhina وجعلته تاسسه بينكم ميداتنا إدو تيسني محرما هرام فما تاسسه فلا تظالموا إسي ولميدنا إردي ولميدنا قبيلنا ولميدنا إيغا ولميدنا يا عبادي يا قبرانكية كلكم شفتي كيسنو ضال جلتا نمني مرو جلتا نمني ruuhii ifii qajeelchuu dandayu tokkonuu hin jiru jallataa namni cuftu illaa man hadeytuhu nama an isa qajeelche male nama an isa qajeelche male fastahduunii qajeellumanarra barbaada fastahduunii qajeellumanarra barbaada ahdikum isin qajeelcha ahdikum isin qajeelcha yaa rabbi nu qajeelchi jedha qajeelluma anuma bira barbaada isin qajeelcha isin qajeelcha yaa cibaadii yaa gabarran kiyya kullukum cufti keeysanuu jaa'icun beelawaadha cufti keeysan beelawa namni beelti ittiin jirre tokkonuu hin jiru marruu beelawa namni marru beelawa illaa man axacamtuhu nama an isa nyaachise male wara rabbi nyaata isaanii godhee akka waa nyaatan isaaniif risqii dabarse male cufti namaa beelawaadha fastaximuunii nyaata narra barbaada nyaata narra barbaada ucimkum isin nyaachisa ucimkum isin nyaachisa yaa rabbi nu nyaachis jedha ucimkum an isin nyaachisa ana risqii nyaatallee ka harkaa qabu jedha rabbalaalamiin yaa cibaadii yaa gabarran kiyya kullukum cufti keeysanuu caarin qulla deemaadha huccuun qabu namnumarruu gizee garaa haadhatii bu'e qullaa bu'e qulla deemaa cufti keeysanu illaa man kasawtuhu nama an isa uwwise male nama an isa uwwise male fastaksuunii uffatanarra barbaada nu uwwis jedha aksukum an isin uwwisa aksukum isin uwwisa فاستكسوني أفتنا الربربادا يا رب نؤوس جدا أكسكم إسن أوسا يا عبادي يا قبرانكية إنكم إسنين كن تخطئون دغنغر دليدا بالليل هل كان كيستي في والنهار قيا كيستس دغنغر دليدا innakum isiniin kun tukhti'uuna dogongoroodha dogongora dalaydanii billeyli halkan keeysattiif wannahaari guyyaa keeysattiille wa ana agfiru aniin kun ammoo ni araarama addunuuba balleeysawwan ni araarama jamiican haala isiin cufataatiin araarama wa ana agfiru addunuuba jamiican haala cufataatiin maraa in araarama فاستغفروني أرارمن الربربادا nuu araarami rabbi jedhaanarra barbaada yoo isin narra barbaaddani agfir lakum isiniif araaramaa anisi isiniif araarama yaa cibaadii yaa gabarran kiyya innakum isiniin kun lan tabluguu in geeysani darrii namiidhutti in geeysan darri na cinqutti hin geeysan osoo na cinqutti geeysanii fatadarruunii ka silaa na cinqitaniifu fatadarruunii na cinquufu na cinquti hin geeytanii darrii na cinquti hin geeytanii fatadarruunii na cinquufu silaa na cinquufu na cinqutti gayuu hin dandeeytanii walan tabluguu hin geeysanii نفعي نفيدت نفيدت جيسني فتنفعوني كسلا نفيدنيف زلا نفيدنيف نفيدت جيسني لا نفيدن صونت جيسني يا عبادي يا جبرنكية لو أن أولكم أسو درا كيسني في ورا درا غافة دجي تنرت أمم أمة آدم سني لو أن أولكم أصور درا كيسني وآخركم والربودا كيسنس وإنسكم إلمنا ما كيسنس وجنكم جن تيسنس إلمنا ما في جن اللين كانوا تهني على أتقى على تقوى أتقى على تقوى صدا أتقى إر sodaatamtuu sodaa irra sodaatamtuu qalbi rajulin qalbii namicha waaxidin tokkorratti osoo taatanii minkum namichi tokkichi sunuu isinirraa akka ta'e kaanuu isin marruu taatani alaa atqaa irra sodaa irra sodaattu qalbi rajulin qalbii gurbaa waahidin tokko minkum isinirraa akka ta'e akka nabi muhammaditti so isin marruu akkasitti irra sodaa qalbii gurbaa isin irraa tahe irratti taatani maa zaada waan dabalu dhaalika akkasitti qalbii akka nabi muhammad san irratti isin tahuun suni fi mulkii mootummaa tiyya keeysatti waan dabalu shay'a waa tokkollee naan dabalu akkasitti isinna sodaatun sun wama takka mootummaa tiyya keeysatti naan dabalu man camila saalihan falinafsi namni akkasitna sodaatee gaarii dalage isiif awwaa takka ibaadaa teeysanitti hin hajamu yaa cibaadii yaa gabarran kiyya law anna awwalakum osoo dura keeysan warra duraa keeysan ummata aadamiif وآخركم أمس ور بودا كيسن بودن كيسن اللي ور بودا اللين آدم الرهاق أمة نبي محمد مرنوا وإنسكم إلمنا ما كيسني وجنكم جنين تيسنس كانوا شفتو تهني نمني ربين آدم يسوم مرو تهني إنس في جن الليل على أفجر على فجور أفجر على فجور على فجور شبو أفجر إر شبو على فجور بدو afjari irra baddu qalbi rajulin qalbii nama tokko rati taatanii waahidin nama tokko ka isinirraa tahe irratti alaa afjari irra baddu qalbi rajulin qalbii rajulin namicha waahidin tokko ka waahidin tokkorra osoo taatanii irra baddu qalbii nama tokkorra namni marru akkas tahe maa naqasa waan irdhisu dhaalika isini irra badduu qalbii nama tokkorratti wal fakkaattanii tahuun suni min mulkii mootummaa tiyyarraa shay'an waa tokkollee hin hir'isu ya waa tokkollee hin hir'isu waa tokkollee hin hir'isu yaa ibaadii yaa gabarran kiyya yaa gabarran kiyya لو أن أولكم أصور درا كيسني وآخركم ور بودا كيسنس وإنسكم إلما نما كيسني وجنكم جنين تيسن اللين قاموا آبتني في صعيد در واحد تك كيسن والغير آبته في صعيد در واحد تك كيس آدم را هنگ نبي محمد أمني دچر يرو إنس جنين آبته فاسألوني نكدتني در بيتك والغير نمو نكدته فأعطيت دوبا كني كل إنسان شرف علم نماته كني مسألته كدائسة نما مرأة تدى وان إني كدأت كني في وما إني في أدى نما مرأة كني ما نقص إن إردس ذلك أنما مرأة قفا قفتها جائسة كنوس إن إردس مما عندي وأن برت تهر وتك اللي نردسو homaana biraan hir'atan waan na biraatti hirraa jedhe nama maraaf waan akkasi kennuun sun yaa rabbiin kenna dureessa illaa kamaa yanqusu akka hir'isuu malee almikyaxu akka lilmi hir'isu malee idaa udkila wogguu seensifame albahara bahar keeysa yoo lilmi seensifame lilmeen yoo bahar keeysa seensifamte akka isin bishaan baharirra waa hirdhiftu malee lilmeen baharirraa waan hirdhiftu womaan irraan hirdhatan jechuun muraanni rabbal aalamiina lilmeen tuni bishaan bahar guddaa kanarraa waa in hirdhifti jiini diqqoon isiin ol baatuun baharirraa waa hirdhisa in hirdhisu womaan biraan hirdhatan jechuun illaa kamaa yanqusu almikyaxu akkuma lilmeen hirdhiftu malee idaa udkila wogguu seensifame albahara bahara keeysa womaan hirdhiftu womaan biraan hirdhatan jechuun يا عبادي يا قبرنكي إنما هي أدون كتات أدون كتات أعمالكم دلقي متيسا وأن براتي متي أدون دلقي متيسا أحسيها دلقي سولتك أبا لكم إسنيب نموان إني دلقي ولتك أبا جد رب إنما هي أدون كتات ويا قياما أعمالكم دلقي متيسا تتهي أحصيها لكم إسني ولتقبا ثم أوفيكم إيغنا إسني قوتي قلت إياها دلقا ما إسن دلقي دنسان قوتي سو سدر رانر إفني قوتي نما مرافو قلت رب العالمين فمن وجد نمني أرقي قلبي إساتا آكرا كيسات خيرا قاري نمني أرقي waan gaarii namni arge falyaxmid illaaha rabbii fiihaa faarfaftuufi rabbii fiiti galata haa galchuuta galme isaa keessat aakiratti waan gaarima qofa keessatti arge salaata soomana zikrii cibaadaa khayrii keessat arge rabbii haa faarfatuuti waman wajada namni arge غير ذلك وان همتو قلبي إساء كيست نمني أرجي فلا يلومن أك إن آلن nam tokkollee illaa nafsahu lubbuu isaa male falaa yaluumanna akkan komanne yookan akkan aalanne illaa nafsahu lubbuu ifii malee nama tokkollee akkan aalanne lubbuma isaa dalage malee waan lubbuun isaa hin dalagini rabbitti hin dalayne qaala saciidun saciid akki jedhe كان أبو إدريس الخولاني أبان إدريس الخولاني قصة خولاني يوتك إركفهم إذا حدث وقو أديس بهذا الحديث حديث كان يو أديس نمت جسى نجل بنفتا على ركبتيه جلب لبان الرجل بنفتين ما همايا جلب برت حديث عجائباتي والرشام فديفني كان الربريد إساني فنتاني سعيد أكي جري كان أبو إدريس الخولاني أبان إدريس الخولاني قوس خولاني يوتك إركفهم إذا حدث وقوء ديس بهذا الحديث حديث كان جسا نجل بين فتى على ركبته جلب سالما نرت جل بين فتى بياهما دوبا حديث إيرا كان أبان كتابا وان في ديف ميتا إلمنما في الرادي بسو والميدون إدو أمة مسلمة حرامة والميدون إنجيرو نبني توكو يومي أنما برت جرات osoo gama cumraa hin deemne yookaan gama hajjii hin deemne miidhaa san deebisee haa deemuti firra abbootitti deebisee yoo addunyaa taate raddahu ni deebisa addunyuma sani dunyaa nama miidhe firraa deebisee deema وإن كان عدا يو أمو ناموس نمراتك استحله أبو ناديسي ناموس كيت الراتك إجدا هغنو موني بران جرتو كان صدفع ناموسني نما حج ديمو عمرا قدو النفقة الحلال قالب حلالا تهوقب قالب حلالا ka inni sinqeeffatee karatti nyaachuu hedu sun geejjibni inni geejjiba godhatee deemunii ni hedu sun akkasuma akkasuma ammas wanni inni warra feetee dhiyeessu marru annafaqatu qaallaba halaala alhalaala qaallaba halaala ta'e tahuu qabaa wanni inni hajjiin deemu sun qaallaba halaalaa tokko tahuu qaba wanni inni achiin nyaatu tiraanispoorteeshinni isaa qaallabni isaa waliigalatti halaala tahuu qaba halaala irraa yoo deemee hajje rabbi irraa qeebala روى مسلم إمام مسلم نو أديس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا المنماتيو يا المنماتيو إن الله طيب ربين الآن طيب بريدا إني إني بريدا لا يقبل إن إن كيبل إني إلا طيبا وان بريد تاتي ملين مران كيبل وما بريد كيبلين بريد جتشو وان هلالا waan halaalaa jechuun ma'anaan muraada halaala namarraa qeebalu waan halaala hin tahin hin qeebalu yoo sinqii halaalaa malee namni nafaqaa halaalaa malee nafaqaa godhatee hajjiif umraa dhaqee hin qeebalu jechuu kenna hadiisichi وإن الله ربيني أمر المؤمنين مؤمن توتا ني أجاجي مؤمن توتا ني أجاجي بما واني amara ajaje bihi waan sanitti almursaliina mursaltoota rusultoota waan itti ajaje sanitti waan rusultootan dalagaa jedhee itti ajaje sanitti mu'minallee ajajeya mu'minallee rabbi sanit ajaje faqaala rabbi ni jedhe yaa ayyuha rusulu yaa rusultotawo yaa rusultotawo rusultotatiyyawo كلوا نيادا من من الطيبات وان حلال الرانيادا وان غاري الرانيادا جتو وان حلال الرانيادا واعملوا امس دلغا صالحا عملا صالحا دلقي غاري دلغا دلقي غاري دلغانا إني أنيكم بما تعملون وانسن كدليدا تاتني aliimun beekaadha quba qaba abba gaarii dalages abba hamtuu dalages ni beeka quba qaba aniin kun narraan dhokattu dalaga waan gaarii dalaga galata irratti isinii deebi'a waqaala rabbi ni jedhe ammas eega rusultota akkasit ajaje yaa ayyuha allaziina aamanu yaa warra na dhugu oomseyo koluu nyaadhaa min xayyibaati gaggaarii halaala maa razaqnaakum waan nu isinii hirrirraa nyaadha halaala waan nu isinii hirrirra karaa halaalatiin waan nu isin razaqnirraa nyaadha jedhee warra amanes wama rusultoota ajaje sanitti ajaje kunu halaala nyaatuu lachuu ثم ذكر إيغنا رسولي ندبت الرجل نمتشا توكو دبته namicha yuxiilu dheeressu assafara imala ka dheeressu yuxiilu ka dheeressu assafara imala ka dheeressu ka imala dheertuu deemu imalti silaa sabab asbaaba rabbiin du'aa'ii namaan itti namaa qeebalurraa takka iseeni du'aa'ii musaafirummaa ni qeebalamti ka safara dheeressu ashaasa ka mataa faaggeessu mataa faaggeessu tokko mataa faaggaa tokko hurbaa mataa faaggaa tokko dubbate agbara ka miila dhukke'ee dubbate miillis dhukke miillisas dhukkee qaba yamuddu ka diriirsu yadayhi harka isaa lamaan shanacha isaa lamaani ila samaa'i gama samii ka diriirsu agama sabee diriirsu yaa rabbi yaa rabbii kiyya waan akkanaa naa kenni yaa rabbii kiyya waan akkanaa narraa deebis jedhee diriirsu kana dubbateya waa sadi imalti sila asbaaba du'aa'ii rabbitti namaa qeebalu mataa faaggaa tahulleeni waan rabbiin du'aa'itti namaa qeebaluun miila dhukkee tahulleeni mataa faaggaa miila dhukkee tahuu walirra takkuma waan rabbiin itti silaasirraa qeebalu harka gama samiitti ol diriirsulleeni waan rabbiin silaa asbaaba du'aa'itti rabbiin namarraa fuudhurraa takka waa sadii keessa jira kana maraa guuttate yaa rabbi waan akkanaa naa kenna yaa rabbi takkanaa narraa deebis jedhe wamaxacamuhu haala nyaanni isaa haraamuun haraama ta'een yoo rabbi akkasi kadhaatti fufu ka imala deemu san sinqii haraamatiin sinqeeffatee imala deemu yoo hajjii deemee namni tokko sinqii haraamatiin imala hajjii dhaqee naaf araaram zambiitiyya guddoo fi guddoo fi diqqoo jedhe wal fakkaatti laal wamashrabuhu haala dhugaatiin isaa haraamuun haraama taatin yaa rabbi naa kenni yaa rabbi narraa deebis jedhe wamalbasu wamalbasuhu haala uffanni isaa ammas haraamuun haraama taheeni haala uffanni isaa haraama taheen ammas yaa rabbii ko tana naa kenni tana narraa deebis jedhe wagudiya haala dheengi'amee jiruuni bilharaam haraaman hadhaabballeen haraamuma nyaachiftee isa guddifte fa'annaa akkamitti yustajaabu owwaatamama lidaalika gurbaa kanaaf akkamitti owwaatamama akkamin rabbi qeebalaaf nama nyaata haraamarraa nyaatu dhugaatii haraamarraa dhugu ka uffata haraamarraa uffatu ka haadhaaf abballeen haraamarraa isa dheengite mee nama kanaa du'aayin akkamitti owwaatamteef hin owwaatamtuuf jechuu muraanni tanaaf namni tokko yoo imala hajji itti bahu imala umraatiif yoo bahu nafaqaan isaa halaala tahuu qabdi jechuu nyaanni inni karaa sanitti nyaatu wanni inni geejjibaan godhatee yaabbatee deemu halaala tahuu qabdi yoo halaalan tahini yaa rabbi tana naa kenni yaa rabbi tana narraa deebisi soo haraamarraa nyaatu soo haraamarraa uffatu soo haraamarraa yoo dhugu inni jedhe faannaa yustajaabu lahu kamitti isaa uwwaatamama isaan uwwaatamu qeebaltiin hin jirtu jechuu qeebaltiin nama saniin hin jirtu kanaafu adabni sadaffaadhaa duuba kana nafaqaan namaa halaala tahuu qabdi waan halaalarraa haga dandayan wanni ittiin jiraatan ganda addunyaa kanatti halaala imala fa'a yoo deeman keessattuu jabeeysuu qabanii jechuu nu barsiisa jechuu nu barsiisa adabni afraffaa al-ikhlaasu qulqulleeysu niyyaa fi filhajji hajjii keeysatti niyya qulqulleeysu rabbiif filhajji hajjii keeysatti isa hajjiif deemu niyyaa fi qulqulleeysu isticdaadan gama kurfaayinsaatiif yeroo hajjii tanaaf ku kurfaa'u kana haajii akkanaan jedhaniif akkana dhagayaniif osoo hin tahini niyya qulqulleeysu isticdaadan gama kurfaayinsaa watajhiizan watajahhuzan gama sinqeeffatiinsa watajahhuzan gama sinqeeffatiinsallee yeroo sinqii godhatu sanis sinqii isaa sana akkasumatti rabbumaaf jecha wa'adaa'an gama geessisiinsa ibaadaa hajjisi niyyaa rabbiif qulqulleessu waluma jirti takkuma kurfaa'insa watajahuzan sinqeeffatiinsa wa'adaa'an geessisiinsa ibaadaa hajjillee ofirraa geessu ikhlaasa niyyaa isaa keessatti rabbumaaf qulqulleessu ربما قل قل ليسوا أدبا جبا ففي الصحيحين بكاري مسلم كيست قلمي فميجرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال دلقيوا نبني دلقوا بالنية تصح بالنية فياتات بالنية نية فياتات hamilee qalbii keeysatti hamilansaniin fayyaa taati jechuu cufti dalagaa dalagaa khayriiti jechuu yoo cufa dalagaa jenne dalagaa khayriiti malee dalagaan sharrii niyyaan barbaaddu niyyaan barbaaddu yoo niyyaa malee dalayde ta sharrii rabbitti nama gaafata walikulli cufa imri'in ilma namaatifuu taha maa galata nawa waan inni niyyate maa nawaa galatuma waan inni niyyatetu isaaf tahaadha walikulli imri'in cufa ilma namaatifuu tahaadha maa nawaa galata waan inni niyyatetu isaaf tahe faman kaanat namni taate san ifa nuu baase hijratuhu godaanti isaa namni taate ilallaahi namni gama rabbitti niyyaa ifiitin rabbitti godaane ganda kaleeysa keeysa qubatu ka kuffaaraa dhiisee maatii isaatiif dachii isaa dhiisee namni ikhlaasa godhee gama rabbitti godaane warasuulii gama ergama isatti godaane qasdan waniyyan hamilee fi niyyaa isaatiin namni sanuma hamilee godaane فهجرته قدانت نمسني إلى الله قام مربت قدان جدمتي ورسوله قام إرقم إسات قدان جدمتي حكما وشرعا حكما قام مرتيت في وشرعا قام شريعت اللي قام مربي في رسولة قدان جدمتي نجا سلالت شريعاني ومن كانت نمني تاتي هجرته قدانت إسانا من تاتي وإنني بيرها بكأتي قدان في lidunyaa lidunyaa addunyaa yusiibuhaa isii argatu hedu takkaaf biyya san yoo dhaqe addunyaa argadha jireenya ka biyyatiyyarra jireenya jijjiira jireenya jijjiira ka irra wayyoo lidunyaa yusiibuhaa addunyaa isii argatu takkaaf namni taate aw imra'atin takki intala yatazawwajuhaa isii fuudhuu hedu takkaaf namni taate tana takka biyya sanitti dhaqee fuudha isin biyya sani godaane jala deemee fuudha jechuuf namni godaanti isaa san niyyatee bahe fahijiratuu godaanti nama sanii ka addunyaa niyyateef ka intala niyyates ilaamaa gamawaani haajara godaane ileehi waan sani gamawaan godaanee sani argata waan biraan argatu ka addunyaaf godaanes makkarraa madiinatti addunyama argata ka intalaa godaanes intaluma san argataa sawaaba hijiraa in argatu sawaaba hijiraa sani ka zambii maraa rabbiin nama araaramuuni maasiyaa cufa nama hijiraa bahi ka rabbiin araaramuuf san in argatu in argatu wanni warri ansaara ra muhaajirtoonni caalaniini osoo lachuu diin rabbiitii tumsani warri muhaajirtoota godaannatana irra qaban jechuudha. hijiraa godhan biyya isaanii takaleeysatti dhalatanirraa rabbiif jecha saniif warra madiinaa ansaara silaa diinii tumse sanirra sadarkaan isaanii guddate duuba namu gama waan isatti godaanee sani argata muhaajir ilma qeeysi nama jedhaniin tokko jira muhaajiri godaanaa umma qeeysin haadha qeeysii jedhanii ka maqaatti baasan isatu makkaa keessatti umma qeeysii tanaan dubbate osoo inni hin fuudhin isiin hijiraa baate madiinatti jala inni duuba anilleen deemuu qaba ummi qeeysii tanaan dubbadheen kunoo isiin madiinatti hijiraa baate anis isii tana jala deemee fuudhuu qaba jalaan hafuu jedhee sababaa isii makkarraa godaan duuba waan sirrii tana rabbiin nabi muhammadi beeysise jibriil itti himee hadiisa kana nabi muhammad haasa'e jechuu eegas warri akkas niyyaa saniif godaantan sawaaba hijiraa hin qabdanii waa takkaillee jaartima san argattan umma qeeysima malee waan biraa sawaabni hijiraa hin jiru jechuufi itti himame niyya laalama jechu hajjis yoo deeman yoo ibaadaa hajji ita dirqamaa ifirraa geegesse maasiyaa tiyyas rabbiin akka naa araaram akka sadarkaan kiyyas jannata keeysan rabbi naa ol guddisu niyyatee namni akkasit deeme sanuma argata haajii maqaan haajii kun naaf haa hawaasa keeysatti maqaan sun naa bahu maqama kana ifirraa jijjiira haa jum'atti ka'abaa rabbii ijaan arginaan haa jedhani jechuu kan niyyatee deeme sanuma argata haajima tanatu argatee ma'aragima haajii yum'aa tana addunyaatti tana argata آخرت ديمي وان إني ديبئين سنوما اتنرغتو يجو روى النسائي من أمر النسائي إنو أديس بسند حسن سند بريدا عن أبي أمامة الباهلي أبا أمامة كجم باهليوتا تئركفم رضي الله عنه وأرضاه قال أبان أمامة أكجر جاء رجل جاء دفي رجل نمتش توكو يوكان قربان توكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسولته له وقال رسولا إن جد أرأيت مينا أذيس نبي محمد أرأيت رجلا نمتشر مينا أذيس غزا نمتشس كقبساي غزا كقبساي يلتمس هالا برباد على أجر من دار بر برباد هنما قبساي والذكر أمس دبة من سلة هواس كيستي هالا بربادو نمتشك أبساي كان ما إسرانا أديس ماله مالتو إسافته ثواب الرامي مال قبجري ولما بربادين ثواب الليني بربادك أبسو إساتنت أكسما والذكر دبة من سلة أكنمني شجاعة جين إسانجدو قوت إسانجدو كانس نفدا akka qabsaawaa isaan jedhanis ni fedha hawaasa keeysatti gurra kana ni fedha sawaabas ni fedha maalahu mee namtichi sun maal rabbi irraa argata naa himi nabi muhammadiin jedhe waan cimtuu gaafate فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كجد لا شيء واتكلين انتان له إسسانين ثوابا كل رب الرانقب فعادها نمتش دبيسا نديبس ثلاث مرات يرو سدي رسول الديبس مي نمتش توكو كرا ربي كيسا قبساو كقبسو إساتنا من دا قبسو إسا ربي الرافدو كنما كيسا تلي قوتم ما نمني إكس دبتو فدو مي نمتش سواب قبا يرو سدي يلي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إسان جنا yeroo sadeenu laa shay'a lahu laa shay'a lahu waa takka illeen hin taane woma takka illee hin qabu thumma qaala eeganaa rasuulli ni jedhe akka inni waa takkatti hin qabne rabbi biraa itti fidee hadiisa inna allaha laa yaqbalu rabbiin fudhatu min alcamali dalagirraa namarraan fudhatu illaa maa kaana dalagaa tahe malee lahu isaafi khaalisan qulqullu dalagaa qulqullu isaaf godhan tama rabbi sawaaba rabbi biraa itti barbaadu ajaja rabbii irraa guutu akhiratti akka rabbi duratti waan san maa godhuu dhabde jedhee dirqama sanirraa rabbiin gaafan ta isa qofaaf godhan male rabbiin fudhatu wabtugiya dalagaa barbaadame male bihi dalagaa saniin wajhuhu tafuulli rabbii ittiin barbaadam tafuulli rabbii ittiin barbaadan rabbuma qofaaf ta godhan male takkallee rabbal aalamiin namarraan fudhatu yoo waa lama wal biratti barbaadan ana aghna shurakaa'i an shirki taraktuhu wa shirka waan inni na qindeeyse isa waliin dhiisa warruma sadarkaa irraa feete sani sanumarra barbaadadhu sawaaba rabbi jedhaani guyyaa qiyaamaa keeysatti ikhlaasni dhamti ibaadaa ikhlaasa wanni marri dhama qabdi dhamti ibaadaa ikhlaasa rabbiif qulqulleeysu yoo rabbiif qulqulleeysin yoo nabi muhammad mutaaba'a akka nabi muhammad dalayne goone ibaadaa akka nabi muhammad carra haqee jala deemne yoo goone tun argamnaan ibaadaan namaa ni fuudhamti homa dhabti ibaadaa ikhlaasni keessaa dhabamnaani qamadii yookaan mishingaa naqazaa nyaate osoo abbichi bakaara yookaan qafoo keessaa waa qaba jedhee aakiraa waa qaba jedhee qafoo addunyaa keessaa waa qaba jedhee abbichi yaadu guyyaa inni bakaara yookaan qafoo keessaa gataadhu baqaata dhamti keessaa nyaatamtee dabarte qashaa malee ka waan garre namni ikhlaasa hin qabne akkasee dhaba ibaadaa jechuudha rabbi ikhlaasa nutti haa godhu wanni irratti cimoo qabnu irratti marxifatuu waldhaanuu qalbii qabnu cabtuun tana adabni shanaffaadha. اختيار الرفيق فلتو الرفيق واهلة الصالح قاريته نمني هجف ديمو اختيار فلتو قبة الرفيق واهلة الصالح قاريته فلتو قبة واهلة قاري وخاصة واهلة قاري كيستو علماء ور علمي رب الروابيكو bakka inni wallaaletti ka isa barsiisu bakka inni irraanfatetti ka isa yaadachiisu kayoo inni itti wallaale sabbaruufi rafiiqa gaarii filachuu qaba namni hajjii imala cumraatiif hajjiif deemu laal ummarru asumati ofirraa laalan yoo rafiiqa gaarii hin filatin duuba rabbiin walaa jidaala fil hajji namni hajjii deeme moromeen hajjii keessatti eega harramatani hin barbaachiftu jedhe rabbiin walaa jidaala walaa fusuuqa jedhee rabbiin morome dubbate waa hilli gaarii hin tahin si moroma waan dhowwaa hajjii itti seente jechuu gizema asii karaa deemtan irraa morome yoo aansitan hajjiin miizaanni isii gabbu'aa deema namarra rafiiqa gaarii filatu jechuun rafiiqa gaarii saahiba gaarii filatanii keessattuu ka cilmii olomaa filatanii waliin deemu rawa tirmizi imaamni tirmizi ni odeyse وحسنه إمام ترمذي حديث حسن جدين عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة رانو أديس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل نمتش قرباني على ديني ديني خليله جالل سرتتها الرجل قرباني على ديني ديني كراجة كرا خليله جالل نما قد أتيسن رتتها قربان نما جالل قد أتيسن ديني ما نما سن رتتها ديني ما نما سن رتتها yoo muslima jaalallee godhattes muslimuma yoo kaafira jaalallee godhattes kaafiruma yoo waaqeffatas godhattes waaqeffatuma waaqeffatas yoo godhattes waaqeffatuma diinuma khaliilihi jaalallee isarratti taha gurbaan jechuu falyandur haalaalu ahadukum tokkoon keessan haa laalu ofirra من يخالل نما جالالي قدتو فرها حلال إنو جالالي قدتا نما إيمان قوتو قدتمو نما إيمان ناكسا قدتمو نما فاسق قدتمو نما كاذب كجبدو قدتمو إفرها حلال تي نما جالالي قدتو فرها حلال جد رسول الله دام سبريدا وفي رواية اللي أحمد رواية أحمد كيست من يخالطه nama itti makatee wajji jiraatu ofirraa haa laalu yukhaalixu jechuun nama itti makatee wajji jiraatu jaarsaa jaartis tahuun mala nama imala waliin deeman tahuun mala nama ollaa waliin jiraatan tahuun mala nama cilmii waliin baratan tahuun mala man yukhaalixu nama waliin laaqatu tokko ofirraa haa laalu eenyu wajji laaqadhee aniin kun jireenya kiyya jiraachaa jira imala tiyya deemaa jira cilmii tiyya barataa jira ollaa kiyya jiraataa jira jechuun ofirra haa laaluti ofirra haa laaluti imalas namni deemu saahiba ofirraa laaluu qaba jechuu hadiifni nu barsiisa insha allah fuulduraaf walitti dhufna subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta waastagfiruka waatuubu ilayk